people this life is wicked this world is wicked see human being wicked my correct people now welcome back to this channel first eh but eh i will need to let I know what they happen i need to feel on i'm in on waiting the sup this life is wicked it's such a wicked world i'm telling you people something i i, I don't believe say yabo Joe and Toto dike now waiting them be the plan to do be this so in fact eh, when we say that they fight for justice i don't know say now waiting that dey do be this o eh àṣírí padà tú dem don leave Wunmi for street dem don leave wunmi for street oh wahala wahala wahala more una gather come una come here guys una welcome back to our channel before i go give una the courageous there abeg una give the video thumbs up give her thumbs up make you like make you subscribe if you never subscribe cause na here we dey drop her wetin you no even think say you go fit hear sef eh? na here you go take hear her guys hey i just dey waka kurukere kurukere for the streets of social now see this video why carry call giving us so Yabo uh, Joe, you are wicked Yabo Joe and Tonto DK you people are wicked you people are evil you people are evil i never see that kind of wickedness before i have never set my eyes on such wickedness before guys so so, Dike dem dey use uh, Mohbad case Mohbad kpai dem dey use am dey do advert dem dey use am gather money dey do advert Wunmi eh wey feel say she get backup ekini eh, kan Wunmi sef burst cry she shock when she hear this one una remember when they say they go buy royalty uh, posi for king mo oba mohbad king mohbad they went to buy uh, expensive uh, eh, coffin for am um, gold kini kan then they announced the name of the uh, the name of the the shop the shop they don collect money for advert for that shop they don collect money for advert so they come dey use mohbad case dey collect endorsement ah ẹni tó kú máa ó máa ah, kò ṣe nǹkan gidi ló ṣe o who die na he wicked na who kpai na he wicked i tell una something so these women dey dey use mohbad case dey collect endorsement hey. and wunmi bin dey ride under their shadow thinking say dem go cover am wunmi apanyi e dey hide under the ash until cause say this one sef eh dey come with another motive another motive entirely na him carry dem come na him she weak na him she weak when the matter don turn upside down so una dey see say dem uh, tonto dike and uh, yabo oju dey still dey go dey see wumi dem still dey go see am since the matter don turn upside down so una dey hear anything since many many secrets don come outside una dey hear any meeting say eh, wumi tonto or wumi follow yabo ojo talk because they themselves they dey fight themselves for secrets. una dey collect money dey use uh, person wey kpai wey we dey find justice for use am dey clear endorsement dey use am clear endorsement ah mo na fear god o mo na fear god make una fear god anyway sha we no blame una we no blame una at all na mohbad i blame na mohbad i blame mohbad wey allow himself to dey used like that, i we blame no be una at all but ọ̀rẹ́ ọlọ́run agbẹ̀san ọlọ́run agbẹ̀san i'm telling you people something ọlọ́run á gba ẹ̀san from you people even Wunmi herself even Wunmi herself no be now Wunmi dey come tell us say dey embalm Mohbad body before no be with say the boy kpai na na na na papa go bury her wey be dey attack him papa for was that not what we thought dem ban person pikin you no tell anybody wetin happen you no tell the family nothing nothing una come get up dey side am wey we think say una dey fight justice not knowing say you people even fighting for your belle una dey fight for una belle. Hmm una dey clear endorsement all in the name of hey justice o oh, justice for mohbad o oh, justice for mohbad o oh. we will not be distracted o oh. àṣẹyìn gan ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe lẹ́yìn àṣẹyìn gan ní backup plan àṣẹyìn gan gan ní ní èṣù fúnra ẹ̀ ṣé bẹ́lẹ̀ tó líìkì lágbọ́ amóye ilé ìtẹ́sù ti ṣe ni ṣàmóye gofundme tẹ́tí pọ́kẹ́ẹ̀tì ni. ṣàmọye gofundme thirty pocket ẹ ẹ̀yin ìka ènìyàn yìí una go dey pray make things dey happen to young artists young stars kàn máa pa kàn máa kí kàn máa ṣe wọ́n so that ẹ máa lè jáde wọ́n máa fi wọ́n máa cash out torí ẹ̀ẹ́rí fíìmù ṣe mọ́ báyìí ẹ̀ẹ́rí fíìmù ṣe mọ́ tó bá dẹ̀ pè yín ní federal trust ẹ mọ̀ gbé pépà ẹ mọ̀ gbé pépà kiri ni àwọn ọmọ lọ́mọ lẹ wá ń lò tẹ́ fi ń trend àwọn ọmọ lọ́mọ lẹ wá fi lẹ wá fi ń clear deal endorsement deal ah kò ìka níyìn o ìka this is the height of wickedness yes this is the height of wickedness you not get wetin anybody won't tell me this is too much it's too when i hear the thing and eh, the thing e shock me that time when they go the video dey enter video they show different caskets with style They ah I ashe na so una they do On oh, una buy one kposi kini kan million so that make una follow uh, fellow politician and fellow people wọn wọn know where they wan use money wetin they wan use money do come wọn máa rún wọn lépo sí. mohbad sef eh mohbad fight mo no like cause if mohbad no fight all these streets no go dey come outside anyways guys na so the matter be mo na no forget to like and subscribe to this beautiful wonderful channel please do not forget to like and subscribe we'll be seeing you guys in our next video please do well to subscribe or oh, and give us a thumbs up as we go dey go carry more ogbonge gist dey come give una bye.